they say kabiyesi don already decide to end the ayabas e don start operation end the ayabas yes o so, hmm. we hear say plenty plenty ayabas full for palace so kabiyesi don already talk say eh e no make sense say dey just dey palace like that for wetin say anything wey go join for the uh, problems wey go cause make you no union um, eh, make we no reunite with queen naomi say make e start one place dey cut cut am out. Hmm welcome back to my youtube channel my wonderful people hope say una dey alright so oh. hope say una dey jiggy yes so oh. hope say una dey do alright if na the first time you dey join us for this space we say welcome thank you very much for joining us na here now we dey drop all the hot hot gist about things wey dey happen for inside the palace of ife as e dey hot na so we dey carry am dey come no forget to subscribe to the channel so that you get to um, get information on our gist and also please turn on the bell notification that way it's easier for you to get notified when we drop gist yes thank you and to all subscribers who say thank you very much we appreciate you may god bless you i'm telling you eh kabiyesi people say kabiyesi be like who uh, in house dey born instead of make e pursue wetin dem dey call am instead of make e save properties and every other thing eh, of all the things wey dey go fit do for inside the house your house dey burn you dey pursue rat na wetin some people talk o dey say wetin go make kabiyesi leave the oloris wey dem talk say pursue the oloris kabiyesi dey first of all dey face the ayabas how wetin be the reason why kabiyesi go leave the uh, eh, uh, eh, oloris go dey pursue the ayabas kabiyesi talk say na the ayabas fit dey give the oloris mind na dem fit dey give the oloris the ginger wey dey dey act up say the oloris go dey feel like say eh he never pursue the ayabas na us wey be oloris dey wan pursue no e no dey possible those kind of mindset and kabiyesi too don really talk say anything wey go make eh anything wey go bring more problem for him and queen Nomi. say e no want am no be say queen nomi talk say eh kabiyesi pursue di ayaba so na dem be my problem now no kabiyesi say no maybe na those things him don check and say these things follow for the things wey dey hinder their coming back together. him himself don already confirm say no e no like as things dey go and if this hand continue like this, things go dey spoil more so kabiyesi don already decide say na all the ayabas go come good go their father house go back to your houses go back to your children go back to your family anybody go back to everywhere wey you from come come up for inside the palace They say kabiyesi don really tell dem say no wahala if you find house i go help you pay rent or even find um, help you buy the house sef just find somewhere else but you see the palace e no go fit dey for all of us it's not good enough for all of us to be here again so please make una find una way go out of the palace e go help dem secure any place wey dem want so if you see house just point am out for the inconveniences no wahala e go pay e go take care of the bills but make dem comot for inside palace some people don dey talk say yes So na good start They like the fact say kabiyesi don dey make effort to arrange things between him and queen Nomi because this is number one effort yes he's trying he just started making effort e no bad make you start one place at least now like he said oloris go dey aware say e don start to dey happen o oh. make dem dey pack their own bag say ah this. uh, going home wey e dey talk since wey e dey talk say he go send people home He go send people home e be like say he don dey serious o now all of them go realize am dem sef go begin pack up make dey for no catch dem unawares yes now if they don dey send people home you sef go know say your turn go soon reach so dem sef go dey prepare to go their own papa house some people say kabiyesi don try make e start like this o make e no go stop for road o as he don start am now make e no forget the oloris say this god wey remind am this thing make e remind am about the oloris make e no go forget say ah oloris still dey palace o oh. make e no go forget that one na be the important one They say any small thing na once he start something like this, once kabiyesi wan make uh, amends once kabiyesi wan arrange things back for im life once kabiyesi don already realize say ah i don make mistake make i arrange back one thing or the other go come distract am they go find distraction wey they go use come make they for distract kabi you see they go for distract am now wey you don already start this one sending the ayabas out of the palace e no go bad make you finish the work wey you don start o make you remember the oloris make you no go forget the oloris for the list say e no go make sense na dem be the priority na dem be the problem na wetin people don dey talk people say na dem be the problem if you say you dey do am for queen nomi na the oloris na im dey expect say na im go don pursue comot for di palace first but be it as it may kabiyesi don already start dey work on some things kabiyesi don already dey pursue di ayabas and from dem now e go enter di oloris from dat maybe di road go finally clear as kabiyesi eye be like say e don clear dis period i no know di jazz wey dis pipo dey use be like say dis period e no come dey work again abi e dey change juju man e be like oh because e no come dey work again oh kabiyesi eye just dey clear this period e just dey do things wey dey shock the oloris they no even dey expect kabiyesi no even dey tell anybody anything e go just dey go just dey act with the recent happenings in the palace you go know say eh the juju wey dem dey do no dey work again they go do something they go expect the normal reaction kabiyesi nonchalant about the situation make kabiyesi no react but kabiyesi go must do something kabiyesi go find out kabiyesi go catch them. like di catching don dey get out of hand They no even dey expect am now they go don dey realize say ah this thing no dey work this period o oh. dey go begin run head tasketa very soon as we know na they go soon start to dey find another plug They go soon start to dey find how they go take rectify dis their issues wey don dey happen like this because your matter don dey cast oh, he don dey cast small small very soon na e go cast finish anyway from waiting we hear kabiyesi don already start operation end the ayabas from end of the ayabas we go hear end the oloris Now that one na important pass na wetin people talk people say kabiyesi waiting the important pass now end the oloris when he go start o oh, no stop this good work We already start for road no stop and for road make you continue like this, sweep the palace clean for queen naomi make she enter back palace yes clean your clean up your own mess make the woman of the house come back na so e dey be all dis ones wey e pack from nowhere pursue all of them clean up you don see say problems don full your life now uh, eh, di eh, eh, the ancestors no even dey answer again so make kabiyesi do the right thing maybe those are the reasons why these things are happening to him once you don do the right thing now everywhere go soft again life go continue everybody go dey their own lane no forget say all di story wey we dey carry come this area They all alleged information as gathered from the internet i no dey stay the palace of ife i no even follow for the ayabas i no even stay there wen dey say make dem pursue the ayabas i just hear am i say make i come gist my people. make dem know say see as e dey be for inside the palace yes my people. Don't forget to drop your comments. make i know whether you think what do you think about this development in the palace you think say kabiyesi don dey try I be not no also forget to like our video thank you very much